muteze amatwi ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ribandanya ibiganiro byaryo by'uyu munsi mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro bibandanya gushimikira ku burundi muri kumwe kuri mikoro nanje fide niyo ngabo na alphonse ndayikengurukiye
rero kandi amatadusumira twumva ko umenga niwe yashigikiye y'amanda ya gatatu ya petero nkuru nziza
uwo ni icegera cy'umukuru w'umugambwe frodebu frederic bamvuga inyumvira ibyo ari byo byose ku neza y'ibyo biganiro nibaza yuko bomuhindura kuko iyo umuntu atizewe ntibeza ngo bitange inyishu y'ibibazo bariko bararondera
ubu nawe ni agatongo rwasa ayoboye uruhande rumwe rw'umugambwe fnl iyi nkuru turayigaruka ko mu kanya nyamara reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi abategetsi b'igihugu cya iraq bavuga ko tarik aziz umutegetsi yari akomeye cyane ku ntwaro ya perezida Has- eh, saddam hussein yitabye imana afise imyaka mirongo irindwi n'icyenda Eh, basugwi- abasubirwamwo bavuga ko amagara yiwe yari ameze nabi tarik aziz yahoze ari cegera c'umushikiranganji wa mbere n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'igihugu ca iraq ni umwe mu bahanuzi bari bizewe cyane ku ntwaro ya saddam hussein yaciriwe urubanza rwo gupfa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ku ruhara yagize mu gutoteza abashite mu gihugu ca iraq yamara ntiyigeze yicwa yaraciriwe kandi iyindi minyororo ku bindi vyaha tarekazizi umukristu yagenywe kuba umushikiranganji ajejwe imigenderanire mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na gatatu aba icegera c'umushikiranganji wa mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe ku ntwaro ya saddam hussein yari umwe mu bategetsi bazwi cane hanze ku ntwaro ya saddam hussein
tubandanye n'amakuru eh, yo hanze muri uku kwezi kwa gatanu ubuzi bushika ibihumbi amajana abiri na mirongo umunani bwariyongereye muri leta zunze ubumwe za amerika ubuyobozi buraba iby'akazi bwamenyesheje ko ubuzi bwiyongereye cyane cyane mu bisata by'abikorera ibyabo mu mahoteli uburiro no mu gisata c'amagara c- y'abantu ibiharuro vyerekana naho bimeze uko yuko abantu imiliyoni umunane n'ibice ndwi atakazi bafise imiliyoni zitandatu n'ibice ndwi nabo ntibakwiza amasaha mirongo ine y'akazi ku ndwi jason furman umuhanuzi wa perezida obama mu vyerekeye ivy'ubutunzi yamenyesheje ko amashirahamwe ategamiye leta yongereje ubuzi gushika ku miliyoni cumi na zibiri muri iyi myaka itanu iheze abategetsi bo mu bya gisirikare muri leta zunze ubumwe za amerika bamenyesheje ko ibitero by'indege za rwarunani bw'ibihugu vya- by'ibihugu vyagiye hamwe ngo birwanye islamic states muri iraq biriko biragira ico bishitseko ku rubuga rw'intambara general john hesterman arongoye izo nteko avuga ko islamic states ubu itavogera cane intara za iraq nk'uko vyahora yamenyesheje kandi ko naho ibitero by'indege biriko biragenda neza utwigoro two kubuza islamic states kwinjiza abarwanyi bashasha dutegerezwa kubandanya
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc umukuru w'igipolisi cy'igihugu ca pakistan salim marwat avuga ko abantu umunani ku bantu cumi bapfunzwe bapfunzwe inyuma y'uko bagiwe icaha ku gitero kuri malala yousafzai yatsindiye agashimwe ka nobel kubera avugira kuja mu mashure kw'abantu eh, b'igitsina gore barekuwe salim marwat umutegetsi mukuru w'igipolisi ca pakistan mu karere ka swat valley yabwiye abajejwe gutangaza amakuru bo mu mahanga ko abo bantu umunani bakuwe kw'icaha kubera atavyemezo biri kuri bo abandi bategetsi b'igihugu ca pakistan baremeje ayo makuru mu kwezi kwa kane abategetsi b'igihugu ca pakistan batangaje ko abagabo cumi bagiwe n'icaha kuba bateguye bakongera bagashira mu bikorwa igitero kuri malala bakaba baciriwe imyaka mirongo ibiri n'itanu mu munyororo nibo bantu ba mbere bari bagiwe ivyaha bijanye n'igitero cagizwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri kuri malala yari afise imyaka cumi n'ine igihe yari aswe ariko ataha imuhiriwe avuye ku ishure mu ntara ya swat valley abategetsi mu gihugu ca nigeria bavuga ko abantu barenga mirongo itatu bishwe mu gitero ca bombe mu gisagara ca yola umugwa mukuru w'intara ya adamawa mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu ca nigeria aho umugwi w'abagwanyi boko haram ukorera abategetsi b'igihugu ca nigeria bavuga ko ico gitero ca bombe cabaye ku muhingamo wo ku munsi wa kane mu kibanza c'isoko carimwo abantu benshi ca jimeta igihe abantu bariko bagura ibintu ku munota wa nyuma yatangaje ko abantu mirongo itatu n'umwe bapfuye abandi mirongo itatu n'umunani bariko bavurirwa mu bitaro vyo mu karere ka yola nta n'umwe yitiriye ico gitero ca bombe n'aho intagondwa z'umugwi boko haram zagize ibitero bisa nk'ivyo mugwi Boko Haram warongereje ibitero vyabo muri iminsi irangiye kuva perezida mushasha Muhammadu Buhari atangajwe ko agiye eh, kwimurira icicaro c'ibikorwa vyo kurwanya umugwi Boko Haram mu gisagara ca Maiduguri kiri mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu ca Nigeria kivuye ku mugwa mukuru Abuja abategetsi bajejwe ukwivuna abansi ba leta zunze ubumwe za amerika n'abaserukira amerika bakoraniye mu gisagara ca stuttgart mu gihugu c'ubudagi uno musi wa gatanu kugira baganire ku kugenebo kwishura ku bikorwa vya gisirikare vy'igihugu c'uburusiya mu gihugu ca ukraine no kwihweza amakenga ku gasomborotso k'igihugu c'uburusiya inyuma yo kugutana mu mitwe kwiyongeye hagati y'igisirikare c'igihugu ca ukraine n'abagwanya ubutegetsi bashaka kwiyongora kuri ukraine umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa amerika ashton carter yabonanye n'abasirikare b'intwazangabo b'abajenerali n'abaserukira amerika mu karere k'iburaya ku cicaro c'ibiro bijejwe gutunganya ibikorwa vya gisirikare mu karere k'iburaya bitegekanijwe kandi ko yihwezwa kugena ibihano uburaya na amerika vyafatiye uburusiya muri iki gihe ku vyerekeye ubutunzi n'imigambi y'ishirahamwe ry'ukwivuna amaso ry'ibihugu vyo mu buraruko bw'ibahari atlantique otan yo gutuma uburusiya butabandanya ibindi bikorwa vya gisirikare mu gihugu ca ukraine ejo kuwa kane perezida w'igihugu cya Ukraine yaragabishije abashingamateka ko bo kwitegura kwivuna igitero gikomeye Uburusiya bushobora kugira muri Ukraine radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku makuru yo mu karere abandanya gushimikira mu Burundi eh, ku Burundi mu Burundi imigambwe 16 itavuga rumwe n'ubutegetsi iriyamiriza intumwa idasanzwe ya ONU mu karere k'ibiyaga binini Ambassadeur Said Jinit bamwagiriza ko atatanze icegeranyo mu bo vyega akaja kubivugira mu nama y'abakuru b'ibihugu iheruka kubera muri Tanzania Federico Bamvuga inyumvira icegera c'urongoye mugambwe Sawanya Frodebu avuga ko Ambassadeur Said Jinit yashigikiye ikiringo ca gatatu ca perezida nkuru nziza i Dar es Salaam ku wa 31 eh, Rusama abo banyepolitike bandikiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu UN Ban Ki-moon bamusaba kubarungikira uwundi muhuza inkuru yatabita mu Kamusoni Mikete iyo migambwe yandikiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon han- handitse ko ambasaderi Said Djinnit yafashe icegeranyo cy'ibiganiro bagiranye n'abo vyega akimenyesha abakuru b'ibihugu bo mu karere ka Afurika y'ubuseruko aho bari mu nama i Dar es Salaam muri Tanzania hari kwa mirongo itatu na rimwe z'ukwezi kwa gatanu abo banyamigambwe bakavuga ko iyo ntumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu karere k'ibiyaga binini atigeze aho icegeranyo abo vyega ngo nico yahaye abakuru b'ibihugu yagitanze mu majambo bamwagiriza kandi ko ahengamiye ku ruhande rwa perezida nkurunziza kuko ngo amakuru bafise ni uko said jinit ari we yashigikiye ikiringo ca gatatu ca perezida nkurunziza muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu frederico bamvuga inyumvira ni cegera c'uwurongoye umugambwe sawanya frodebu ni umwe muri iyo migambwe yasinye kuri urwo rwandiko aya ni amakaminuza y'abakuru b'ibihugu eh, yegutse kuba ejo bundi tariki mirongo itatu n'imwe i dar es salaam niyo yari ari Eh, rero kandi amaze adusumira eh, twumva ko umenga niwe yashyigikiye ya manda ya gatatu ya petero nkuru nziza eh, kandi icyizere kikaziririzwa y'uko iyo umuntu ashyikira mwene ibyo bintu kuko biciye ku bintu n'amategeko biciye ku n'ibyo bashinzwe mu masezerano yarusha yigeze atanga icegeranyo ngo agihe eh, abantu baba bene byo ni ukuvuga abaje muri ibyo biganiro ko icegeranyo biba byavuyemwo biba byega abo nyene baganiriye kandi bagaheza bakabiterako n'umukono arusha afite ko ca bifata akabijana muri abo bakuru b'ibihugu eh, kandi bataneze imirimo bakamenyesha ko basaba Ban Ki-moon kubahindurira umwunganirizi w'ibiganiro agatungwasa arongoye FNL yigenga nayo nyene yashize ko umukono kuri urwo rwandiko avuga ko mu gihe impande zose zitiyumvisemwo urongoye ibiganiro bashobora gusaba ko ahindurwa ari bisanzwe ibintu by'ibiganiro ibyo ari byo byose haragushobora kubaho kwinubana abantu no gusaba yuko nk'umuntu mu gihe bamwinubye yuko bomuhindura ibyo ni ibintu bisanzwe cyane bavyumvise yuko habaye urwandiko rusa n'urwo ejo niyo mugabo muri iyo nama siyo nari yindi ariko nizera yuko abantu nimba bageze aho bafata ingingo nk'iyo ibyo ari byo byose ku neza y'ibyo biganiro nibaza yuko bomuhindura kuko iyo umuntu atizewe ntibeza ngo bitange inyishu y'ibibazo bare- bariko bararondera mu mugambwe uri ku butegetsi cndddfdd baremera ko ambasaderi said jinit atigeze atanga icegeranyo c'ivyavuye mu biganiro gerard ndabirabe avugira uwo mugambwe avuga ariko ko ico cegeranyo said jinit atategerezwa kugiha abari mu biganiro ahubwo nyabuna ngo yari ahamagariwe kugiha abamutumye ico gikorwa nayo wiri nyamitwe umuhanuzi mukuru ajeje ivyo kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu avuga ko bitwengeje kubona abantu banka umuntu yari aje kubafasha kuko ngo ntiyari umuhuza ariko yari umwunganirizi w'ibiganiro ni abantu baje kudufasha gusa mugabo si si abahuza baje ngo ngo ni uko byase ko tuvugana mu bivyo- ibiganiro n'iby'abarundi dushobora kubananya tuvugana nk'abarundi mugabo ni ibintu byabaye nk'ibintwenze kumva yuko hari abantu bavuga ngo naka ntitumushaka kandi atari n'umuhuza ari umuntu ari ku kazi kiwe mu biro menibe batumenyesheje ko said jenite kuba uruhande rumwe mu bari mu biganiro rutamwemera ataco yobivugako ivyo biganiro vyari bimaze hafi ukwezi biriko biraba vyari vyatunganijwe mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo vya politike biri mu burundi gushika ubu ariko amashirahamwe adaramye ivyicaro vya politike nayo nyene asanzwe ari mu rugamba rwo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca perezida nkurunziza naravuga aho ahagaze ku bijyanye n'uko abona iyo ntumwa idasanzwe ya oni muri ibyo biganiro petero claver mbonima asanzwe ari muri ibyo biganiro kuri uyu wa kane yatumenyesheje ko iyo ngingo ari iy'abanyepolitike i bujumbura tabita mukamusoni ijwi rya amerika urakoze tabita kuri iyo nkuru impango zibiri nizo zasatswe mu gitondo uno munsi ku wa gatanu ku ibarabara rya cumi na gatatu muri komine c'ibitoke abasirikare bari kumwe n'abapolisi nibo bari muri ico gikorwa co kurondera ibigwanisho abo bajejwe umutekano bakaba ata kintu batoye muri izo mpango inkuru ya desire hatunga imana abasirikare n'abapolisi barenga mirongo itandatu bafise ibigwanisho bikomakomeye nka ranse rokete mitrayeze bazindutse agaturuturu kw'ibarabara rya cumi na gatatu muri komine c'ibitoke aho bari baje gusaka mu mpangu zibiri zo kuri iryo barabara kuri nimero mirongo ine na zitanu na nimero mirongo itandatu na zine urwaruka rwo muri iyo komine rumaze kubona ubwinshi bw'abo bajejwe umutekano rwaciye rusidukana n'iyo nka ariko rukaba rutari rurekuriwe kwegera ahari abo bapolisi n'abasirikare urwo rwaruka aho rwari ruri rukaba rwagoma ruririmba ko ngo abo basirikare n'abapolisi bazobibazwa umwe mu baba aho hasatswe yamenyesheje ijwi rya amerika ingene vyagenze twebwe nk'uko twabikurikiranye twari dusanzwe turi ku irondo hanyuma hari igihe nk'isaha cumi n'imwe zuzuye nka neza kuri iri barabara rya cumi na gatatu ca tubona abasirikare ubwa mbere baje bamanuka bava ruguru bashize kuri iri barabara rya cumi na gatatu baca barahagarara twari hepfo gatoya turi ku irondo hanyuma tuca twumva bavuganye yuko ati oya ngo nimurindire ngo ntiyaragira gatoya natwe kubera uko dusanzwe dutanga ama information bari ku irondo twaciye dukora uko dusanzwe dukora twa dutangura kuvuza amafirimbi dukubita no ku mapoto hama apregisita haca baramanuka bamanutse baca bashikira ku izoro ya mbere bashyize ku izoro ya mbere ni ku rupangu nimero mirongo ine na zitanu na zitandatu Bira- birarabana twebwe rero kubera twabonye baje ari benshi ntitwashoboye kurezisita ngo tugume mu rugo twaciye twinjiye mu mpangu mugabo tuguma tubikwirikirana turi indani mu rupangu muri ico gihe baciye baguma aho onye kuri izo nimero 45 na 46 urongoye ibarabara rya cumi na gatatu aho muri komine c'ibitoke akaba ari no muri komite y'umutekano muri iyo komine yamenyesheje ko abo bajejwe umutekano bagenzwa no gusaka ibigwanisho vyoba bifiswe n'abantu batabifitiye uburenganzira bahashyitse uwo barongoye yaciye avuga ati nkeneye ko tubonana n'uwurongoye ibarabara jewe rero nari hafi nabyumva nyaragenda ndamuramutsa aca turamanuka gushika ngaha mubona mpagaze barambwira yuko bafise igikorwa cyo gusaka ibigwanisho ngaha kuri nimero mirongo ine na zitanu barambwira yuko barindiriye manda de perquisition izanwa n'abapolisi abapolisi baziye rero twinjiranye twinjiranye nabo kuko bambwiye yuko igikorwa cyose bakora bifuza ko tuzaba turi kumwe nk'ubuserukira abanyagihugu niko byagenze twinjiranye eh, baragabangana abapolisi mu mazu ari indani babiri babiri barinjira ndetse n'ubarongoye yavuze ati nta nzu abapolisi binjiramwo batari kumwe na nyine inzu ati kandi umuntu abona ikintu kidasanzwe abapolisi baba bakoze hari icyo batwaye cyangwa ikintu bashyizeho acakoma induru tubimenye bose byagenze uko nta kintu bahasanze gusa hariho umusoda asanzwe aba muri urupangu basanze afite ibigwanisho by'akazi n'ahandi nta kintu babonye twaciye tubandanya baransaba yuko nubaherekeza ku numero mirongo itandatu na zine hakurya y'ibarabara ya kaburimbo twajyanye naho nyine kubera uwo harongo yatari hafi agenda abafasha kumvisha abanyagihugu bo muri urwo rupangu hanyuma baraheza barinjira ku icyo gikorwa nk'icyo hose twinjiranye nta kintu bahakuye barahejeje baratashe kubona uwari muri komite ijejwe umutekano atari yamenyeshejwe ko bahava basaka kuri iryo barabara arongoye yamenyesheje ko atangorane ko kuko ibijyanye n'umutekano kenshi bikorwa mu ibanga urwaruka rwaraho rukaba rwogo rwatumenyesheje ko rwari rufise amakuru ko hari bamwe muri bo bariko bararondegwa na cane cane imboneza mu myiyerekano Desire Atungimana Bujumbura ijwi rya Amerika urakoze desire inyuma y'uko impunzi z'abarundi zi zitangwe kwerekana ko zihangayishijwe n'ukugene abana babo bafungura bamwe mu bahungiye mu karere ka bugesera bacumbika mu gisagara cya nyamata mu rwanda hari ababyeyi bamwe bamaze gushyira abana babo mu mashuri bakurikije imyaka bari bagezemwo bakaba batangaza ko uretse ikibazo kimwe gikomeye cyo kwiga mu rurimi rw'icyongereza kandi bari basanzwe biga mu gifaransa ngo ahandi abana bamaze kumenyerana n'abandi bikaba byarabarinze kwirirwa barazerera ikigo cya EPR mugenzi wacu Kaboyi yagendeye yagisanzemwo abanyeshuri b'abarundi mirongo ine na batanu ni mu gihe cyo mu masaa sita ndi ku kigo cy'amashuri cya gurupe sikorere nyamata eperi ni ikigo cya mbere cyakiriye abana b'impunzi z'abarundi icyo kigo kimaze kugira abana mirongo ine na batanu bamwe bahunganye n'ababyeyi babo abandi bari mu kigo cy'imfubyi nacyo cyari gisanzwe gikorera i burundi nyuma icyo kigo cyose cyimurira abana n'abarezi babo bahungira mu rwanda aba bana twaganiriye bageze mu mwaka wa kane bamaze kumenyerana n'abandi bana ndetse ngo n'amasomo ntacyo bateye ubwoba kuba wigaga mu burundi ukabaza kwiga hano ubona bimeze gute bimeze neza ni neza mu gapana rwose emabure wowe kuba waravuye mu burundi ukaba waraje kwiga hano mu rwanda ubona bimeze gute ko biraza nyine birimo biraza mbere byabanje kukugora ni ibiki wumvaga byakuruhije ugereranije wenda ukavuga uti burundi twigaga gutya ariko mu rwanda twiga gutya icyongereza nyine nicyo nyine icyongereza nicyo cyari cyananiye none ubu ubu ngubu ko kiratse none si imibare mwigaga i burundi niyo wasanze mu rwanda biga
imwe imwe irahuye n'ikinyarwanda gishaka kungora nubwo bamaze ibyumweru bibiri gusa batangiye kwiga abana bamenyereye vuba ku buryo bambwiye ko bamaze no kumenya uturirimbo two mu rwanda aka ni kamwe mu ko bandirimbiye ngo bigishijwe na bagenzi babo b'abanyarwanda bigana umwarimu wigisha abo banyeshuri mu mwaka wa kane yasobanuriye ko abana bamenyera vuba ngo ku buryo asanga mu minsi mike abana b'abarundi yigisha ngo nubwo babonye amasomo mashya yo kwiga mu cyongereza aremeza ko mu gihe gito bazaba baramenyeranye n'abandi abana baje ari abahanga ni ukuri baragerageza kuko iyo ntanze nk'isomo rishya kandi twiga mu cyongereza iyo mbahaye umukoro waka bakora babisubiza neza uko baje basanga turimo turiga imibare tugeze kuri maritipulikesheni ofu desimo nambazi mbasobanurira mu gifaransa mbabwira yuko maritipulikesheni ofu desimo nambazi ari miritipuriye pari rinombure desimo bahita babyumva neza cyane bajyana n'abandi iyo ari isomo rishya nta kibazo na kimwe bagira ariko iyo tugaruye ibyo mu gihembwe cya mbere abana basubiramo n'amatesite ntabwo babitsinda neza batsinda ibyo bagezeho bize umubare munini w'abiga kuri icyo kigo cya eperi waturutse ku bana b'imfubyi bari basanzwe barererwa i burundi ababitaho bimurira icyo kigo mu rwanda nageze ku icumbi ry'abo bana nsanga kuva ku mwana w'imyaka ibiri uharererwa kugeza ku bakuze bose barashyizwe ku ishuri pasiteri ngabo uyoboye icyo kigo cy'imfubyi yabwiye ijwi ry'amerika ko bagerageza gufasha abo bana ngo bamenyere kwiga mu cyongereza ni ukuvuga ko dushitse mu rwanda igikorwa cya mbere twabonye ko cyihutirwa ni ukubashyira mu mashuri Ah, baratwakiriye cyane bumva ikibazo twahuye nacyo ko ari ikibazo nabo kibareba ah, bemera abana ko kubakira abana kuva babakira abana bariga cyane kandi barakurikira ndetse barafata n'ibyigwa Ah, twari dusanzwe tubafatira abarimu byasaga nk'aho tuzi ko ah, bizashika icyongereza kigakenerwa ah, bakabigisha ibyongereza bike bike nyuma ya- y'amashuri ya- y'amasaha y'amashuri yabo Mm.
rero birabafasha cyane hano mu rwanda gukurikirana ah, i- ibyigwa cyangwa se ah, amasomo mu rurimi rw'icyongereza nubwo batari barumenyereye ku mashuri yabo umuyobozi w'iki kigo cya eperi nyamata bwana musonera egide yabwiye ijwi rya amerika ko yasabye abarezi bakorana kwita cyane kuri abo bana b'impunzi kugira ngo babashe gukurikira amasomo yabo mu rurimi rw'icyongereza yavuze ko usibye uburere barimo guha abo banyeshuri usanga bagerageza no kubashakira udukoresho tumwe na tumwe cyane cyane ku bana bafite ababyeyi batishoboye bwana musonera aho abana bamwe bigaga kandi ubona ba- bari ku murongo ariko inzitizi bafite ni ikibazo cy'ururimi kuko bigaga mu gifaransa hano twebwe dukoresha ururimi rw'icyongereza nicyo ki- niyo nzitizi mbona bafite Eh, ariko dusaba abarimu kugira ngo bababe hafi mu buryo bw'umwihariko ni impunzi byerekeranye minerivare byerekeranye udukoresho twose tw'amashuri mutubaza nde ku bijyanye n'ibyo bikoresho hariho bamwe bari kumwe n'ababyeyi babo tubasaba ku- kuzana ibyo bikoresho ariko hariho n'abandi natwe rimwe tubafasha nk'udukayi n'amakaramu Bamwe mu babyeyi twaganiriye bavuga ko bashimishwa cyane no kubona abana babo barabonye amashuri bakemeza ko bizagabanya kwirirwa bazerera kandi banishimira ko abana bo mu Rwanda biga mu Cyongereza ngo bishobora kuzagirira akamaro abana babo kuko bashobora kumenya indimi zombi Igifaransa bari basanzwe bigamo bari i Burundi n'Icyongereza barimo kwigamo mu Rwanda Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi rya amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
reka tubandanye n'amakuru avugwa mu rwanda mu rwanda rero umugambwe ps imbera kuri igice kiyobowe na metre bernard ntaganda ririyamiriza ihindurwa ry'itegeko nshingiro ngo Paul- perezida paul kagame yongere kwiyami- kwiyamamariza guteka u rwanda mu biganiro yahaye abamenye- abamenyeshamakuru metre bernard ntaganda yavuze ko guhindura iryo tegeko shingiro byofatwa nko kurikorera kudeta igamije kwimika ubwami ibindi reka tubibaze Eric bagira ubusa mbere y'ikiganiro n'abanyamakuru metre bernard ntaganda washinze ishyaka ps imbera kuri ryacitsemo ibice ritavuga rumwe na fpr inkotanyi ishyaka riri ku butegetsi mu rwanda yahereye ku itangazo yageneye abanyamakuru ni itangazo rigizwe n'ingingo esheshatu zose zibanda ku kwamagana ihindurwa ry'itegeko nshinga ngo perezida kagame yongere kwiyamamariza gutegeka u rwanda bimaze kugaragara ko fpr inkotanyi iri guca ruhinga nyuma mu gukora kudeta konstitutioneri ibinyujije mu mashyaka ayigaragiye bimaze kubona kandi ko zimwe mu nzego za leta zishyigikiye muri uwo mugambi mubisha nyuma y'aho amahanga akomeje kurebera iyi migambi ya fpr inkotanyi yo guhindura itegeko nshinga nyamara agahindukira akamagana yivuye inyuma ibindi bihugu byo mu karere biri muri uwo mugambi ishyaka ps imberakuri riramenyesha abarwanashyaka baryo abanyarwanda n'amahanga ibi bikurikira ingingo ya mbere ishyaka ps imberakuri riramagana ryivuye inyuma umugambi wa fpr inkotanyi wo guhindura itegeko nshinga riciye ruhinga nyuma maze igakoresha ya mashyaka ayigaragiye muri forumu yahindutse umuzindaro wayo aha ishyaka pes imberakuri iributsa ko uwo mugambi wagaragaye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi perezida paul kagame akimara gutorwa bihushuwe na bwana musa fazili intore y'amarere yo muri pdi ingingo ya kabiri ishyaka pes imberakuri iramenyesha ko amabaruwa yoherezwa mu nteko ishinga amategeko amwe yitirirwa abanyarwanda ayandi akaba yandikwa nyuma yo gutonarikwa no guterwa ubwoba aya ishyaka pes imberakuri riributsa ko kwegeranya aya mabaruwa asaba ko manda y'umukuru w'igihugu yahinduka byabaye nk'imihigo yahawe abayobozi bo mu nzego z'ibanze Metre Bernard Ntaganda washoboraga guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu bihumbi bibiri na cumi aramaganira ku rihindurwa ry'itegeko nshinga mu gihe nawe ubwe amategeko y'u Rwanda amuzitira kwiyamamariza umwanya uwo ari wo wose mu gihugu biraturuka ku myaka ine yamaze mu buroko hamejwe ibyaha byo gukora imyigaragambyo itemewe n'ibindi akavuga ko icy'ingenzi kuri we atari imyanya ya politiki nigeze kubibwira abanyamakuru bambaza niba nziyamamaza mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi nibyo koko ndabitekereza ariko ntabwo mbiha umwanya munini bishatse kuvuga ngo rero icyishimisha cya mbere ni uko mbona u rwanda rutekanye ni uko mbona abanyarwanda bari hamwe ni uko mbona u rwanda ari igihugu cy'abanyarwanda dufite ubuyobozi bukorera abanyarwanda bose ntihagire abigwizaho umutungo uko tubibona ubu ngubu mwinshi ntihagire abicwa n'inzara kandi hari abandi bigwizaho umutungo perezida fondateri w'igice cy'ishyaka ps imberakuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda yabwiye itangazamakuru cyo we n'abo bumva ibintu kimwe bifuza kuri perezida kagame ahubwo tumusaba ni ukwemera inama ahabwa n'abanyapolitike bafite akayihayo ka politiki abanyapolitike bemera kurwanira inyungu z'abanyarwanda aho kugira ngo barwanire inyungu zabo bwite ntiyumve ibyo amahanga amugira inama harimo ibihugu by'inshuti leta zunze ubumwe za amerika zabimubwiye ubwongereza bwarabivuze abafaransa babivuze n'indi miryango mpuzamahanga ifite aho ihuriye n'u rwanda ishyaka ps imbera kuri igice kiyobowe na metre bernard ntaganda mu buryo bweruye ribaye irya kabiri nyuma ya democratic green party yamagana ihindurwa ry'itegeko nshinga nta gihe cya nyacyo metere bernard ntaganda yatangaje cyo kuzifatanya n'andi mashyaka atemera ku itegeko nshinga ryahinduka ngo perezida kagame asubire kwitoreza gutegeka u rwanda ariko yemeza ko biri mu nzira za vuba ngo bazabiharanira n'ibinaba ngombwa mu mvugo izimije yakoresheje bazakama imbogo yasobanuye ko bazishora mu mihanda biteguye kuraswa kuri ubu mu nteko ishinga amategeko umubare w'abasaba guhindura itegeko nshinga perezida kagame agakomeza kubateza imbere ubuziraherezo uragera muri miliyoni enye barimo n'abemeza ko perezida kagame ari impanga ya yezu ingabire imana yahaye u rwanda nyir'ubwite perezida kagame wakunze kubazwa byinshi ku kuva cyangwa kuguma ku butegetsi amagambo ye ya nyuma aherutse ni uko nta kibazo afitanye no kuva ku butegetsi asaba abifuza ko yabukomeza kubimwumvisha biciye mu biganiro mpaka ni nabyo bikorwa mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu bya leta n'ibyigenga eric bagirubusa ijwi ry'amerika i kigali
ibiganiro rero twari eh, twabateguriye kuri iyi saha birarangiye tukaba tubashimiye kuba mwashoboye kubikurikirana tubibutse ko mushobora kudukurikirana kuri facebook kuri site yacu uh, mugakoresha na whatsapp uh, mukadushikiriza ibyiyumviro hamwe uh, ku bibazo bibandanya kuvugwa cyane cyane ku byerekeye uburundi uh, kuri mikoro rero mwari kumwe nanje fide niyo ngabo hamwe na alphonse ndayikengurukiye washyize hamwe ibiganiro twabashikirije kuri iyi saha yari fatuma ayimasi karara mugire umugoroba mwiza mwese
This program has come to you from the Voice of America, Washington.